Jọ̀jọ̀wọ́, my baby jọ̀jọ̀wọ́, my baby jọ̀jọ̀wọ́, jọ̀wọ́. Ah, one time Dele Gboza for the two person wey born you. And I no go ne make Emeka even only you. Ah, I no fit water for your matter lie lie say I no do and if na mene kam come for wole you yeah yeah many many band the they whine me i just dey try to just they whine me many many girls just dey they whine me make you no go try me you just they whine me many many guys just dey they whine me i know if you try make am me whine me many many girls just dey they whine me i know if you try make you they whine me you say me o oh, jaa oh. jọ̀wọ́ keep my life oh baby jọ̀wọ́ iná be my love oh baby jọ̀wọ́ baby ó yá ràgàràgàràgà bòmí jáwó jọ̀wọ́ look into my eyes oh baby jọ̀wọ́